radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana ikiganiro agasaro kaburaga kimaze kogera twatangiye duhuza imiryango y'abanyarwanda ariko kubera ko ijwi ry'amerika ivuga mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro agasaro kaburaga ni n'icy'abarundi uyu munsi turakomeza guha ijambo abashakisha ababo ku nshuro ya kabiri kuva iki kiganiro gitangiye turahuza umwana n'ababyeyi be nyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani gusa aje mu kiganiro by'umwihariko turagura amarembo tujya muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho abatwumva baba bashakisha ababo turabaha ijambo mu rwanda ndaha ijambo umwana ushakisha umubyeyi wabwiwe ko yagiye mu ngabo z'umwe mu mitwe irwanya u rwanda fdr umwana aramuhamagarira gutaha
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona uwa mbere nakira ni niyo nizigiye jafari atuye mu burundi mu ntara ya muyinga muri komine giteranyi umutumba wa karugunda arashaka ababyeyi be bamaze imyaka cumi n'ine batandukaniye muri tanzania ikibazo kinzanye ngaha muri iki kiganiro ni uko naburanye n'ababyeyi banje nkaba nari navukiye mu nkambi bita mu nkambi ya kanembwa iyo nkambi ya kanembwa iba hehe iri muri tanzania hari mu buhe mwaka uvuka njye mvuka hari mu mwaka igihumbi kimwe y'amajyana icyenda mirongo icyenda n'umunani yego niyo navukiye ngiye kuvuka rero turaguma ngaho unye hama tuza gutahana na ntuze ya na sokuru wanje yabyara nyine papa yego hama maze kuvayo ababyeyi nabo ndabasigayo nagiye kuvayo mfise imyaka icenda hama tumaze kubasigayo baragira barambarira ati genda mugende na sokuru wawe tuzoza hama ndarindira yuko bazoza ndabura sokuru arapfa amaze gupfa nyene sigara nderewe nyene ngaha n'abashangazi banje hama jewe mvamwo muri bibiri na cumi na gatanu mvamwo subirayo subira kandi mu ntuzeya muri rwa ruhungo subira mu ntuzeya mu nkambi kandi shikira mu nkambi ya nduta shikiye mu nkambi ya nduta baranyakira hama niho twaza guhura rero na mwene wabo kwa se wabo mwene wabo na, na papa wo mwase wabo gusa base urumva ntibavukana hama hama tumaze kubonana acarambarira yuko we ngo bigeze kuvugana amuhereza iyo adresse iyo adresse yacu arayimpa nanje kugira kugira nzoze ndabaza buke buke gusa inamba ziwe ntazo ntazo yari afise kugira azime gusa yari wewe yari yarambwiye yuko bigeze kuvugana kugira ngo byumvikane papa wawe na mama wawe wasubiye muri tanzania usanga baragiye barahavuye bari mu kindi gihugu
niko byagenze hanyuma uwo mwavuganye yakubwiye ko bagiye yambariye yuko ngo ari muri amerika aho hantu nyine bita kentucky ni ukuvuga iyo aderese nyine iyo aderese niyo yaciye ampereza we nyine bavugana yuko ariko yamubwiye yuko ari yari ntabwo yigeze amuha telefone bavuganiragaho oya telefone ashobora kuba yayimuhaye gusa muri icyo gihe ntayo namubajije we yampaye aderese yonyine kubera yambariye yuko bigeze bigeze kuvugana aramuhereza iyo aderese none se jafari papa wawe kugira ngo akureke usubire mu burundi wenyine hari abandi bana barumuna bawe cyangwa bakuru bawe wari ufite oya sinari ifise bakuru banje nari ifise ahubwo mutoyi wanje gusa yewe yari umwe muri icyo gihe we barasigaranye eh barasigaranye w'umukobwa we kubera yari mutoyi ku buryo bashobora kuba barajyanye muri amerika wari ufite imyaka icyenda izina rya mushiki wawe uraryibuka nibuka rimwe gusa yitwa nde yitwa mariya
naho papa wawe yitwa nde yitwa ciza radisalasi naho mama wawe yitwa nibizi pasikaziya nabo bakomokaga mu ntara ya muyinga oya jewe ngaha mu ntara ya muyinga kwabaye kuyimuka sawa sawa amavuko amavuko neza hari ari mu cyankuzo komine cyankuzo nyene abo bashangazi bakurera nabo muri cyankuzo cyangwa se nabi muyinga abo bavandimwe abo babyeyi bandi bakureze sorokuru bamaze kwitaba imana bakomoka hebo nabo bakomoka mu cyankuzo nyine jye ko habaye kuvayo gusa nimuka mvayo nza kwimukira ino muyinga wigeze utekereza ku mpamvu ishobora kuba yaratumye papa wawe ataragushatse atarigeze ashaka kumenya amakuru yawe
narabyiyumviriye rwose gushyira n'ubu gusa jye ku bwanjye naciye niyumvira yuko nyine ari ukumbura yoba yarampize arandondera arambura nicyo gicuba nanjye nashatse nyine maze kuronka kubera jye nakunda kumviriza bino biganiro nyine yego nicyo gituma naciye ngira ndabatabaza mwebwe nyine kugira numve icyo mwofashamo yego icyo twagufasha ni ukukuronderera ni ukugushakishiriza uyu mupapa wawe nk'uko bivuga ashobora kuba nawe atazi irengero ryawe ariko se abo bene wabo bari i burundi ari abari icyankuzo ntabwo bajya bavuga nabo ntabwo azi ko bariho yaragiye ntiyareba inyuma ntabwo nta babyeyi akihafite
uretse uretse uretse onye yari yamaye aderese gusa tukiri muri tanzania nyine igihe igihe duhunze bugira kabiri muri bibiri na cumi na gatanu uretse onye nawe uwo nawe ni uwo kwa se wabo ntibavukana mu nda ni uwo kwa se wa ba se baravukana uwundi uwo bavukana wewe ari tanzania wewe yagiye tanzania sinzi yuko baba bavugana nawe ntituvugana kuko sinzi iyo aherereye nta n'inomero zabo fisi nk'uko rero wabivugaga umubyeyi wawe ashobora kuba atazi aho uri kubera imidugararo yakunze kuba mu gihugu cyawe mugahunguka mugahunga ashobora kuba atazi aho bene wabo bari ashobora kuba agushakisha nawe ku buryo nitumubona tuzamenya icyo atekereza azatubwira niba nawe yagushakaga hanyuma tugufashe tubahuze ndakwizeza yuko ngiye gushakishiriza aho utekereza ko ashobora kuba ari hanyuma ningira icyo menya nzahita nkubwira niba papa wawe akumva kiza ladisilashe akaba akumva muri kano kanya ijwi rya amerika rirumvikana birumvikana naho ari irahagera niba kumva muri kano kanya mubwire ikintu kikuri ku mutima mubwire imyaka ufite aho ugeze icyo ukora icyo ushaka kumubwira nguhaye akanya jafari rwose andikira papa wawe ibaruwa y'urukundo ego icyo nashaka kumubwira nashaka namubwire yuko jewe nyine niyo nizigiye jafari ndahari ati ntacyo nabaye n'ubu ndacyahari namba nyumva amenye yuko ndahari nashaka yuko twohora nawe tukavugana ati kuko ndabakumbuye cyane ikintu nze igihe ni kininiya cyane ati ubunye ubunye narubatse no kubaka nanjye ubunye ndafise intuze naramuzaniye mukazana ati turabyaye n'ubwana bubiri ati nubwo nkiri muto nyine nashatse nk'indi muto gusa nyine nta kundi byari kugenda nyine byarabaye ati ibyo byose nashaka babimenye niyabyumva yumve yuko jyewe nakuze jyewe umwana wiwe duherukana afite imyaka icyenda jafari urakoze cyane kuba waje hano mu kiganiro agasaro kabura gushakisha papa wawe ndetse na mama wawe na mushiki wawe uzi gusa ku izina rya mariya bumva ijwi rya amerika muri kano kanya waba uzi umurundi witwa kizara gisirasi ushobora kuba atuye muri leta ya kentaki mu gihe tugitegereje kuhamagara no gushakisha kuri aderesi dutekereza ko ariho nawe yaduhamagara tukamuhuza n'umwana we niyo nizigiye jafari batandukaniye muri tanzania afite imyaka icyenda gusa ni hano mu kiganiro agasaro kaburaga jafari niyo nizigiye ngaho rero ukomeze utegereze wizeye kandi ugira amahoro y'imana
agasaro kaburaga kabonetse
nk'uko nari maze kubyizeza niyo nizigiye jafari ifatanije na bagenzi banjye hano ku ijwi ry'amerika kandi tubifashijwemo n'abarundi batuye muri amerika ababyeyi be nabasanze muri leta ya kentaki mu mujyi wa louisville uwa mbere navuganye nawe ni papa we ciza ladislasi umwana koko hari umwana ufite wasuye i Burundi avuye muri tanzania ego hari umwana yitwa jafari yego ya mugenda yagiye uri kumwe na sekuru wiwe Mm.
nande isiku naza aha amerika nabanje guca mu makambi menshi navuye i kanembwa yego ninjira mu- mu- nanihiye induta Mhm.
induta na- nahamaze i- u- umwaka n'amezi indwi Mm.
navuye induta n- ninjira mutabira mutabira nahamaze imyaka itanu Oh.
aya n- navuye munanihi mutabira ninjira nyarugusu nyarugusu nahamaze imyaka indwi Oh. imyaka ni myinshi wanyuze mu nkambi nyinshi ni myinshi cyane rwose Mm.
iyo myaka indwi rero haciye havamwo imana irambonekera nja mbona ifomu ira- ira- i- i- i- baraje ku- ku- kugira ngo bampoje kugira baronzane ino amerika Mm.
ibintu byaciye kure cyane kubyashike ngaha yego
niko imana kweri ya- yarangiriye ubuntu Mm.
imana ikora ibyayo ndashika ngaha aha muri kentaki Mm.
nashitse ngaha ah, mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi Mm.
Ah, i- itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'indwi Mhm.
kweri uyu mwana kweri ndamuzi kweri kabisa yitwa jafari yego Ah, none se Ya.
wa- wari uzi yuko akiriho jewe hari ntabyo nari nzi yuko ariho none Mm.
imana kweri i- i- yoba igize ubuntu kweri kugira ngo tubonane nawe Oh.
Ya, ndakubwiza ukuri rwose umwana wawe ndamufite aho ari ndahazi yarampamagaye twaravuganye ndetse n'ubu ngubu ubishatse na na- nagushyiriraho ijwi rye ukumva uko akubwira ukuntu agushaka yitwa niyo nizigiye Eh.
jafari yitwa niyo nizigiye jafari kabisa Mm, ntabwo wari uzi ko akiriho oya Mm.
kuko imyaka ni myinshi cyane kweri tutavugana tuta bacatana inkuru ziwe Mm.
yego kweri kabisa hanyuma na nu- numu- na papa wawe ntabwo wari uzi ko yitabye imana papa wanje barambwiye m- m- m- nageze nageze kumva yuko y- y- yapfuye kwari kabisa ibyo bintu nabyumvishije yuko papa yapfuye Mm.
Eh, lakini sibyo nabonye oya noneho u- urifuza ko umwana muhamagara mukavugana Eh, jewe m- m- je ndavyifuza kabisa kweri ntako nobyanka U- ubishatse na- na- nakumvisha akantu gatoya uko akuvugisha n'icyo ashaka
ego icyo nashaka kumubwira nashaka namubwire yuko jewe nyene niyo nizigiye jafari ati ndahari ati ntacyo nabaye nubu ndacyahari namba nyumva amenye yuko ndahari nashaka yuko twohora nawe tukavugana ati uko ndabakumbuye cyane igi- ikintu uze igihe ni kininiya cyane ati ubu unye ubu unye na- na- narubatse no kubaka nanjye ubu unye ndafise intuze naramuzaniye mu kazana Eh, ati turabyaye n'ubwana bubiri ati nubwo nkiri muto nyine nashatse nk'indi muto gusa nyine nta kundi byari- byari kugenda nyine byarabaye ati ibyo byose nashaka babimenye niyabyumva yumve yuko jewe nakuze jewe umwana wiwe na- na- duherukana afise imyaka icenda
wamwumvise umwana wawe iryo jwi Ego.
riravuga ukaryumva ukumva ku mutima rirakubwiye ngo ndi umwana wawe ukuwuhamagara ugushaka ego niwe kabisa kabisa none urumva umeze ute mbwira uri hano nawe mu kiganiro agasoro kaburaga mbwira uko wumva ku mutima wawe nk'umubyeyi urumva umeze ute
jewe kweri eh, ku gasaro kweri kabisa kweri numva merewe neza kuko numvishije umwana wanje kweri ah, am- insaguti yiwe gusa niciye numva ndemutse ni ku mutima nari navuga yuko yoba ata- adakiriho Oh.
ego kweri kabisa niba ufite akanya gato unyemerere mushake hanyuma muhamagare agusuhuze hanyuma mbahe nimero kugira ngo mushobore kuvugana sawa kabisa urakoze cyane
ariko nagira ngo nkubaze yambwiye urukundo rukomeye yibuka na mama we mama we muri kumwe aho ngaho nagira ngo musuhuze mubaze uko nawe amerewe mu mutima kumva ko umwana we eh, ari amahoro Eh, ari- ariho Alo, Alo?
nawe ugize mupfasoni Eh, amakuru amakuru ni meza ni venuste nshimiyimana hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya amerika yego Eh, navuganaga nu- n'umutware wanyu mubwira ko umwana wanyu umuhungu wanyu jean fainiyo nizigiye yaje hano ku ijwi rya amerika atubwira ati muzamfashe kubona ababyeyi banjye tumaze imyaka myinshi twaratandukanye none rero eh, papa we namwumvishije ijwi ry'umwana we aramumenya ndahamya yuko yakubwiye yuko umwana wanyu ariho nagira ngo nkubaze nk'umubyeyi umaze kumva amakuru y'uko umwana wawe ariho urumva umeze ute mubyeyi
sindi kunda bitahura ariko nibyo birumvikana
ndashaka kubimenya neza ntabwo ndi ku- sindi ko ndabyumva neza ntabwo urimo urabyumva neza uragira ngo nkumvise ijwi rye eh
naburanye n'ababyeyi banje eh, nkaba nari navukiye mu nkambi bita mu nkambi ya kanembwa iyo nkambi ya kanembwa iba hehe iri muri tanzaniya hari mu wuhe mwaka Eh, muri- uvuka Mu- nje mvuka hari mu mwaka igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda n'umunani Eh, niyo navukiye ngiye kuvuka rero turaguma ngaho onye hama tuza gutahana na ntuzeya na sokuru wanje yabyara nyine papa yego hama maze kuvayo ababyeyi nabo ndabasigayo maze kubasigayo nabo ndaza turabana na ntuzeya kubera je nagiye nagiye kuvayo mfise imyaka icenda
urumva uko uwo mwana abivuga noneho urasobanukiwe neza cyane Mm, uramwibutse ni umuhungu wawe jafari eh ndabyibuka afite abana babiri yego none nakubazaga nti nk'umubyeyi nk'ubu urumva umeze ute kumva ko umwana wawe yakuze arabashaka rwose mbwira urumva umeze ute muri kano kanya njye ndanezerewe nta ndanezerewe cyane Eh, gusa nyine gusa nyine na- nari nabuze nyine ndabigenza ngo sinzi hari abantu twa twavuganye ndavuga ngo ara- barambaza ngo nta kuntu wabigenza ngo baze ariko ndavuga ngo njye nta bushobozi ifite kuntu boza hano mm, kuko yarashatse afite aba afite abana babiri Mm.
afite abuzukuru babiri abana Yeah.
babiri yabyaye mm,
ariko ndabona ndavuga ngo nta bushobozi ifite bwo kuvuga ngo yoza ngaha mm.
Eh, rero sinzi ingene byagenda ngo ko yoza sinzi ngo amafaranga natanga ngo yangana gute Mm.
ibyo nibyo ntazi mu buzima bwanjye ariko nk'umuntu ambwiye ngo tanga amafaranga angana ukuyoza ariko jewe si ndabifitiye uruhushya yego birumvikana ariko se mwiteguye kuba mwamusuhuza mukaganira akamenya amakuru yanyu eh, hagati aho mbere y'uko n'ibindi bitungana
ya ibyo nibyo byiza ya nibyo byiza pe Mm.
noneho ndaza ku arampamagaye reka mubahe mumusuhuze uwo niwe wari uhamagaye eh, Okay.
reka muhamagare hanyuma mubahe mumusuhuze ibindi bizakurikiraho reka ndebe ko yitaba ndimo ndamuhamagara nawe ampamagara Mm.
wi alo Halo, wi jafari amakuru yawe amakuru yanjye ni meza jafari nari mumaze akanya nguhamagaye ndimo ngushaka ugize neza guhita umpamagara nanjye nari nabonye apere yanyu kubera telefone yari ikiri ku muriro ndayitoye ubu nyene yego ni byiza ubu tuvugana ubu tuvugana ndimo ndavugana na mama wawe na papa wawe ari hafi nawe uramusuhuza E, no- none ngaho rero reka mbareke rwose umusuhuze Mm, reka mpere kuri wowe mubyeyi nibizi pasikaziya umwana wawe ari hano musuhuze hello amahoro amahoro cyane mama
amahoro amahoro urakomeye ndakomeye ndakomeye
wadutoye gute
basha ugenda batore nyine basha na- narabagije nda- nda- nda- nza ndabaza- ndabagirikiza buke buke nza ndabaza ama kubera bari bampaye inamba zira umuntu arahe yara- yari yarampaye inamba arampereza na aderese y'iwanyu maze kumpereza aderese kugira nzoba kugira nzobaze kubera hama bica biranka ukuntu uku- ukuntu norabona gusa uwo muntu we yaya- uwo muntu yampaye aderese yari yarambariye ati ahantu umuherereye yamaze kumuha aderese nicyo gutuma kubera nahora nkunda kumviriza iradiyo nkumviriza ibiganiro bi- by'intuzi ya tivi rya amerika Ni- niho naca mba- ntere- nterefona bwa mbere uwo nte- uwo nterefoni yacu ampereza inamba z'uwo muntu nyene uwo uwo hama maze kuzima nca ndamutelefona ndam- ndamubwira ukuntu iki- ikibazo fise ukuntu kimeze arambara yuko yoba- yobandondera kandi arampa icyizere yuko azobabona kubera adirese nari nayimuhaye sawa sawa eh, ugize neza kuturondera cyane nanjye ariko nari nakumvishije ahantu wari ahantu uri ariko uwo muntu ntabwo yavuze ah, ntabwo yavuze ahantu muba muhereye
agasaro ka buraga
Aro. Eh, habari.
amahoro ni sawa ni sawa papa Eh, ni sawa ni sawa kweli. Ni sawa nawe.
turakomeye Ego turakomeye tubasha turisohora kweli.
sawa sawa nanjye narakuze ubundi ndafite n'umugore n'abana babiri Imana ishimwe kabisa.
ubwo mumeze neza Jewe sina- Ego.
Eh, imana ishimwe kweli Eh, wadutoye nte?
nyine kubatora nyine bashaye Mama- mama we rero namubwiye yabashe ukuru ukuntu na- ukuntu na- ukuntu nagize eh, ijwi rya amerika ijwi rya amerika niryo ri- niryo ribifashijemwo gutogana n'ukuntu Sawa kabisa.
yesu acarambarira ati "Eba, ndabi- ndakwijeje yuko abavyeyi bawe uzobabona Sawa kabisa yakoze pe. Ijwi rya mbere ryakoze.
Mm.
ubwo niko byagenze niko byagenze burya nyine ubundi nari ntegereje nyine ikizovamwo nuko nanjye ndashimye gose Mm.
ndashimye agasaro kawe yani gushikiriza aya- gushikiriza icyiyumviro cy'umwana wanje yari yarazimiye none ko ari- nda- ndashimye n'ijwi rya amerika basha n'imana ndayisize imbere kandi Oh.
imana ibampera imigisha Oh, urakoze cyane rwose nawe imana igukomeze ndizera nkomeje yuko uyu mwana wanyu nk'uko mubyifuza bizashoboka kugira ngo abasange kugira ngo mwongere muhure kugira ngo mwongere mwishime nk'ababyeyi n'umwana ngaho rero namwe mukomeze mugire imigisha y'imana asa nturakoze cyane
agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro nabibabwiraga mu ntangiriro z'iki kiganiro umwana w'umuhungu yavuye muri kongo umwaka wa bibiri n'icyenda atahana na nyina se yasigaye muri kongo aramushaka amusaba gutaha mu rwanda uwo namenye jean claude atuye mu karere ka bugesera umurenge wa juru akagari ka juru umudugudu wa rugarama nk'uko bisanzwe nakunze kubumva kuri radiyo ijwi rya amerika nza kubumvaho murangisha murangishiriza ababuze ababo nanjye rero twageze mu rwanda tuvuye muri congo ariko nyuma tukaba dukeneye umuryango wacu nkurikiranye ijwi rya amerika numva hariho ikiganiro kirangisha ababuze ababo ni ko kugi- gukora ukuntu ubwabaga ku nanjye nabona uko nahura namwe ku murongo w'ijwi rya amerika mukamfasha gushaka umuryango wanjye ariwo ndirane bonifasi akaba ari papa wanjye uri muri congo iyo uvuga ko ari muri kongo uzi neza aho aherereye eh ndahazi aherereye he aherereye ahitwa mangeri muri mufuro mu Nga- ahitwa muri nganda akaba ari muri kibuwa gatonga aho aherereye hashize igihe kingana iki muvuganye so ntabwo twavuganye twavuye muri congo bibiri n'icyenda Mm.
tuza mu rwanda naze mfite imyaka icyenda Mhm.
ubwo uko twaje mu rwanda mama twaramuganije kenshi aza kutubwira imva n'imvano ya data y'aho aturuka Mhm.
tuza gushaka umuryango we tuza no kuwubona nawubonye muri muri ya- muri aya- muri uku kwezi kwa cumi n'abiri gushize nibwo nabonye umuryango wa papa nyirizina mu myaka twari tumaze mu rwanda yose byankumbuje kumva ko ngomba no gushakisha aderesi ya papa yaba ariho nkamushishikariza gutaha ko twageze mu rwanda ko turiho turi amahoro na bene se na ba se babo ko bariho na ba- na bashiki be ko bamutashye cyane ariko by'umwihariko nishimiye mushishikariza gutaha ko agomba gutaha bidukundiye akagera mu rwanda nawe byaba byiza cyane none se muri bibiri n'icyenda mwebwe mutaha mugaruka mu rwanda eh, yasigaye inyuma ku bushake yarababwira ati mwebwe nimugende nzabasanga i rwanda byagenze gute nsobanurira aho ngaho mpunze neza tom murakoze cyane tukimara kumva ko tugomba gutaha twebwe ubwacu cyangwa by'umwihariko nk'ingabo za monisiko ukuntu zazaga kuducyura papa bwaraciye mu gitondo turi ahantu muri mbeshi mbeshi mu misozi yaho bukeye mu gitondo hacaho igikundi cy'abasirikare ingabo za monisiko ziciyeho zirahita hakurikiraho abandi basirikare ntamenya ko bavuga ikinyarwanda baravuga ati mutahe mutahe bavuze inshuro ebyiri mutahe inshuro ya gatatu papa aravuga ati simada fata abana utahe afata abana nk'uko yabafashe turi abana bane turataha tugeze imbeshi mbeshi twaraye aho ngaho muri iyo santere yo muri imbeshi mbeshi bwaraciye mu gitondo mu museso mama ajya kureba papa aramubwira ngo natahe papa yanga gutaha papa yanze gutaha niko mama yagarutse turakomeza tujya ikibuwa so tugeze ikibuwa twamaze ibyumweru bibiri nabwo tukimutegereje ko wenda yanahagera ariko nabwo harimo gahunda ya monisiko n'ubundi bari barateguye hari twamaze ibyumweru bibiri tuza indege batuzana igoma niho kora dukomeza twaje aho mama avuka nyirizina ubu ngubu tuvuga niho twakubiye naho turi maze kumenya ubwenge maze kumusore nibwo naca- nazunguje umutwe mbona ko nkwiriye kumenya ko papa ko afite umuryango ubwo mama yakurikiranye mbese ze- ze za papa nk'uko yarazize mu mutwe ahadushushanyiriza uko hahoze hitwa nuko maze nanjye mfata iya mbere ndahaguruka ndagenda mu gihe cy'icyumweru ishakisha narageze aho batisha umuryango nyirizina babwira amazina n'imva n'imvano n'abo bari baturanye barambwira ngo turi iwacu ariko banshishikariza ko ko njya kuzana papa ntamuzanira akaba aribwo bakunda bakanyemera nk'umuryango nyirizina none jean claude uwo namenye karame uwo muryango wawe uri mu rwanda wawusanze mu wuhe murenge mu kahe kagari eh, ko mu rwanda okay uri mu karere ka Gi- ka gicumbi umurenge wa rukomo Ki- akagari ka keya akagari ka keya umudugudu n'ibirambo aho niho papa yako- akomoka aho niho hahoze muri peresi- peresibitura ya byumba ibyo biramufasha niba yumva ijwi rya amerika muri kano kanya niba akiriho akaba eh, akumva aramenya ko koko mwatandukanye birumvikana ufite imyaka icyenda gusa ariko arakuzi nawe kandi azi neza aho akomoka eh, ni mukuru Ah, uganira na mama wawe yigeze aguhishurira impamvu papa wawe atashatse gutaha uretse gusa kumubwira ngo ufate abana utahe i- we yigeze yumva impamvu papa wawe yanze gutaha icyo gihe nyamara gutegura uko nzabonana nawe ngo umfashe Mm.
naganiye nawe ambwira ko papa yari umuresisita umuresisita ni umu- ni umuyobozi w'ingabo z'abasirikare ubwo nabasobanurije neza barambwira bati kuri ubu ngubu bavuga ko yari- a- ubu ngubu ari- yari umuyobozi w'ingabo za fdrr ariko ubu ngubu nyirizina namubara mu rwego rw'abasirikare ni umusirikare yakoraga mu- mu- muri fdrr none niba ari umusirikare muri fdlr ukaba umuhamagarira gutaha ah, mubwire u rwanda uko rumeze magingo aya hari porogaramu iriho mu rwanda yitwa ngo ngwino urebe wewe mwaragiye muratura murakura urako- umaze kuba umusore urakora ah, kimwe n'umuryango wawe mwese mumeze neza mubwire mu rwanda hameze hate bwira papa wawe eh, aho ari hose umubwire uko hameze unamuhishurire rwose igituma uyu mwanya uje hano ku ijwi rya amerika umubwira uti dawe taha mu rwanda Okay, murakoze cyane So, mbanje kumusuhuza niba abasha kunyumva mu izina rya barumuna banjye na mama njye ntabwo ndi mu rugo ariko mu izina rya barumuna na mama unamenye jean claude na nyirishuti bonifasi turamusuhuza tumukomeza tumwizeza ko ibyo mu rwanda avuga ati ngwino wireye mu rwanda ni amahoro ndashaka ko yaza mu rwanda akareba barumuna kuri we na barumuna be bariho ndetse nkamushishikariza no kuza kureba abana biwe ko ari bane bose bariho n'umudamu we nawe ariwe nyangimana grenera nawe mama twishimiye ko aza mu rwanda akaza iwabo aho yavutse akaza akavuga akaza akaza mu byimbo by'abana biwe turamushimira cyane kandi twishimiye ko ari kare mu rwanda kandi twishimiye kuzavugana nawe kuri telefoni ngo mbona nkubone cyangwa n'amaso ku maso kugira ngo mushishikarize gutaha kandi n'ubundi arimo byakemukare wo mu rwanda ndabyishimiye cyane jean claude uwo namenye urakoze cyane kuba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha papa wawe uvuga yuko ari muri kongo umushishikariza gutaha uravuga yuko ashobora kuba ari mu bayobozi ba fdr Ah, niba rero akumva akashaka kugira ngo muzavugane azanyura hano ku ijwi ry'amerika tubahuze mwivuganire nk'uko bisabye umushishikarize gutaha umubwire ni uko umuryango we umeze aho wagiye kuwusanga ukawumenya eh, mu karere ka gicumbi ngaho rero ukomere uwo namenye ugira amahoro y'imana murakoze cyane kandi n'imana ibana namwe turategereje muzatubwira
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko murisanga ku ijwi ry'amerika francine mukashema atuye muri leta ya texas muri leta zunze ubumwe za amerika yasize ababyeyi n'abavandimwe be muri repubulika ya demokarasi ya kongo ahungira mu rwanda ubu ari muri amerika nk'uko nabibabwiraga arabashaka ikiganiro cyanyu naragikurikiye nsanga ni ikiganiro cyiza gifasha abantu ubwo nanjye ikibazo cyatumye ngushaka nabuze na- na- narahunze icyenda gatandatu mpunga njyenyine ababyeyi banjye barasigara uhunga uva he mva muri kongo yego ubwo noneho ngeze mu rwanda nkajya ntege nkajya mbona abandi baraza nkavuga nti n'abanjye bazaza bigeza none- bigera igihe noneho ndababura burundu nta gakuru nta ki nkajya nshaka n'uwo nabaza nkamubura nyuma muri mu bihumbi bibiri nibwo naje kumva amakuru barambwira ngo barahari ngo baba ahantu hitwa gasenyi muri kongo ibunya yego Eh, nyuma yaho bambwira ngo tena ngo batuye ngo yirumu ni abantu bahoraga bimuka kubera intambara bimuka bimuka noneho amakuru ya nyuma mfite bambwira ko bari ahantu hitwa mambasa Ma- mambasa mu karere ka nyanya ngo niho baherereye ubu ngubu Mm.
Eh, niyo makuru mfite ariko se washoboye kuvugana nabo abaguhaye amakuru hari eh, bakubwiye birumvikana aho baherereye ariko se bigeze bakubwira bati bafite telefoni yi wabashakira aha hari umuturanyi wahamagara ukabavugisha hari ibyo uh, washoboye kubikora
nabajije uwo muntu wampaye amakuru ndamubwira se hari telefone bafite aravuga ngo ntabyo azi ngo nawe ngo ngo ni umuntu mu- wamuhaye amakuru Mm.
ngo bya telefone ntabyo azi ndavuga none se uwo muntu wa- wazamusaba amakuru yuzuye uka- akakubwira neza uko bimeze aravuga ati kubera intambara abantu bose bagiye batatana naho wari uzo aho umuntu yari atuye ntabwo ariho agituye Mm.
ubwo aravuga ati uwo muhungu wampaye amakuru ntabwo nsh- ntabwo nongeye kumubona twaherukanye ubwo ngubwo nta kundi kubonana ndetse nanjye amakuru yabo mperuka ni ayo ngayo
none dusubire inyuma gatoya madame mukashema muri mirongo icyenda na gatandatu uri kumwe n'ababyeyi bawe muri muri zayire mwari hehe mwatandukaniye he mbo njyewe nari ntuye ibunya mu mujyi njye nari narashatse Mm, bo batuye kasenyi ahantu hitwa kasenyi cyomya mm, niyo bari batuye noneho intambara ibaye tw- njye ndaza n'umugabo wanjye bo barasigara mm. ntabwo wabasezeyeho ntabwo ntiwa- byabaye ibyo mu ntambara muratandukana Eh, nta gusezeranaho kwabaye
uwaguhaye amakuru akakubwira aho ababyeyi bawe bashobora kuba bari Mu- n'amagingo aya muri ako gace harabera hari imidugararo eh, ay- iyo makuru yaguhaye ryari kugira ngo turebe ko imidugararo ibera mu burasirazuba bwa kongo ubu ngubu itabageraho Uy, aya makuru nyafite mu kwezi kwa kangahe yayampaye mu kwezi kwa karindwi ku mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'ibiri yego none se nta muntu wa wundi waba ufite eh, ukomoka muri ako gace waba utuye hafi aho ukiriho magingo aya nanyuraho akandangira akazangiza ku babyeyi bawe kereka dushatse nomero y'uwo muhungu waduhaye amakuru akaba ari we dushakisha aho niho nashaka kugera uwo muhungu waguhaye amakuru nubwo bwose ataguhaye nimero uwafite nimero iyo nimero ye nayibona gute kugira ngo munyureho nshobore kugera ku babyeyi bawe ehe ubwo noneho nanjye ni ukuyishaka nkayikoherereza yego uzaba umfashije noneho kugira ngo abumva agasaro kaburaga muri kano kanya babyumve neza Ah, francine mukashema uri umunyekongo kazi uvuga ikinyarwanda mirongo icyenda na gatandatu habaye intambara mu gace mwari mutuyemo uri buniya hanyuma urahunga wahungiye mu rwanda muri mirongo icyenda na gatandatu ababyeyi bawe ubasiga inyuma na n'ubu ntabwo uzi amakuru yabo ukaba uje hano uvuga uti nimumfashe menye ahantu baherereye none nta bandi bavandimwe bawe uretse ababyeyi bawe mama wawe na papa wawe nta bandi bavandimwe bari muri ako gace ntabo wari umwana umwe eh, w'ikinege oya na e abavandimwe abandi ba- ni abana bankurikirana igihe wari imfura wari imfura abo bana bagukurikira bari hehe
nabo bari kumwe nabo na- ba- na- ba- na- basigaranye n'ababyeyi Mhm. none kugira ngo binorohe a- akarere barimo eh, baratwumva cyane ku ijwi ry'amerika kugira ngo byorohe amazina ya barumuna bawe urayibuka wayampa
yego ndayibuka yose bitwa bande
Mbo unkurikira yitwaga batamuriza furaha yego
ukurikiyeho bamwita musabende dada yego
mbo hagakurikiraho nyiramatama zawadi yego
mm, hagakurikiraho umwana w'umuhungu witwa bahati amani yego
E, ni abo ngabo nzi niba haravutse abandi ntago mbizi hanyuma ongera unatwibutse wibutsa bumva ijwi ry'amerika benshi bazadufasha kumenya aho ababyeyi bawe bari wongere ubibutsa ababyeyi bawe papa wawe na mama wawe amazina uyivugire kugira ngo babyumve bumve ko ari wowe ubashaka
ego papa wanjye yari yitwa emile Ru- ruseka emile Mhm.
mbo mama yitwa nyiramugisha mari mariya Mhm.
mariya ariko bakundaga kumwita mary Mhm.
mbo nanjye akazina bakundaga kunyita papa na mama bakundaga kunyita mameya niryo zina bakoreshaga no n'abaturanyi bose niryo bari bazi mameya Ah, hara- ni akazina keza ni akazina keza Ah, nanjye nakuze hari umuntu nubaha cyane abantu bitaga mameya Um, ubwo rero ni akazina nubaha cyane mukashema niba ababyeyi bawe bakumva bakaba bariho um, eh, aho bari hose ababyeyi bawe nibutsa bumva ijwi ry'amerika eh, ko ari emide eh, eh, ruseka akaba eh, n'umubyeyi wawe mama wawe eh, mariya nyirampumugisha Eh, hari n'abarumuna bawe wampaye eh, nimba nibuka neza bambwiye yuko ufite umuto muri bo yitwa bahati eh, eh, amani hakaba nyiramatama zawadi hakaba ah, musabende dada hakaba na batamuriza furaha abo bose niba bakumva ah, nkunda kubikora mu kiganiro agasaro kaburaga ntanga umunota umwe kugira ngo uwo twicaranye mu kiganiro abwire abo aba ashakisha ababwire ikimuri ku mutima n'impamvu yamuzanye nyirizina kuza hano kubashakisha babwire ijambo ushaka kubabwira ry'urukundo ijambo nshaka kubabwira niba ba- banyumva aho bari hose ndabakunda cyane barumuna banjye kandi narabakumbuye urukumbuzi rwinshi ubwo nkaba mbabwira nti aho bari hose ba- ba- ba- bahari bazamenyeshe ko bakiriho kandi nkaba mbakangurira ku- kuzaza nabo baka- bakaba bansanga aho ndi mu rwanda niho nahungiye nabo baza u rwanda rukabakira bakazabona inzira yo kugera aho nageze nanjye francine mukashema urakoze ndizera yuko iyo mpuruza ah, ababyeyi bawe bayumvise umuntu wese wabumva wumva ijwi ry'amerika atuye mu majyaruguru eh, y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo akaba ari umukongomani uvuga ikinyarwanda akaba azi abo oh, francina mukashema ashakisha ababyeyi be nirerutse kwa na nyirankumugisha mariya kimwe na na barumuna be ubu barakuze batamuriza furaha musabe ndedada nyiramatamaza wadi na bahati amani abo bose francine mukashema arabashaka hano mu kiganiro agasaro kaburaga madamu mukashema ndagushimiye cyane kuba warategereje ndahamya ko uh, wagize ukwitonda gukomeye n'ukwizera ko nzaguhamagara nabikoze ngaho rero ndagushimiye ugira amahoro y'imana nawe urakoze cyane
agasaro kaburaga
muri kano kanya ndakira umugabo ushaka umwana yabyaye hashize imyaka makumyabiri n'ibiri batandukanye umwana yajyanye na nyina muri tanzania uwo nakira ni jean sengabo atuye mu karere ka rwamagana umurenge wa nzige akagari ka murama umudugudu wa gasharo
ikintu kinzanye ku gasaro ka buraga nabyaranye n'umuntu w'ibihumbi bibiri byara n'umudamu bita nyirabeza abyarana umwana bita byiringi ariko uwo mwana yamujyanye tanzaniya afite imyaka yari afite nk'amezi atandatu umwana yari atarakura amujyana bambwira ko bagiye mu nkambi ya aho bita irumasa ariko ntabwo ntabwo nzi niba uwo mwana akiriho cyangwa se nyina akiriho kuko narategereje icyo gihe cyose nta muntu nigeze mbona nta n'amakuru y'uwo mwana nzi nta n'aya nyina nzi numvise agasaro kaburaga numva abantu babuze babuze ababo barababona nanjye ntekereza uwo mwana ndavuga nti bitabaje agasoro kaburaga uyu mwana ushobora kumubona ariko sinzi nimba akiriho cyangwa atakiriho none nyina ajya guhunga ava mu rwanda ajya irumasi ya tanzaniya ya- hari ryari hari muhe mwaka ari mu bihumbi bibiri yahunze ava mu yihe ntara mu ntara y'amajyepfo mwari mutuye he neza neza twari dutuye twari dutuye i muganza ku kagari ka muganza imuganza ndaharuzi hanyuma se eh, nyiraneza mwarabanye mwari nk'abagabo n'umugore eh, cyangwa se mm, mwarikundanyiraga umubyaraho umwana Eh, nyirabeza ntabwo tuba twaraganiraga mubyaraho umwana yari umudamu uri aho ngaho gusa tuganira nza kumubyaraho umwana ajya kujya irumasi yagusezeyeho oya ntabwo yasezeye kuko yajyanye na mushiki wanjye n'uwo mushiki wanjye nawe sinzi uburyo sinzi ukuntu yagiye nawe sinzi amakuru ye ntabwo ndamenya amakuru yiwe nimba yaba akiriho nawe nimba ataba akiriho ntabwo mbizi ni muri makeya nubwo bwose ushaka umwana wawe n'uwo mwamubyaranye ariko hari na mushiki wawe utazi aho aherereye Eh, hari mushiki wanjye ntazahereye hari na mukuru wanjye ntazahereye ndetse nyibetse ko uwo mwana nabashije kuvugana abana agasaro kaburaga nikamvugisha ashobora kuzasaba ko na mukuru wanjye namu- namurangisha na mushiki wanjye namurangisha kubera ko agasaro kaburaga ntabwo kajya kajya kumva mu by'abantu bakora babo Mm.
niyo mpamvu mbitabaje yego u- mushiki wawe wajyanye na nyiraneza yitwa nde bamwita nyiramajangu w'imana nawe yavuye mu rwanda yaravu- yaratuye muganza ahava ajya muri tanzania Eh, we we yaratuye we yaratuye mu Buganza aza ku- ubwo yari aje azanye abana yari abavanye muri Tanzania abasigira papa abasigiye papa we igihe cyarageze mu bihumbi bibiri ahita asubira Tanzania abana batatu mu Rwanda yasize abana batatu naho se mukuru wawe we yitwa nde mukuru wanjye yabaga mu karere ka Gikonko tu- tuvugana tu- ndetse n'umuryango tuvugana dusurana ariko nyuma mukuru wanjye kumubura tubwira yuko ngo hari umusirikare wamujyanye ngo muri ko umunani i bugande ariko uwo musirikare kubera ko hari nomero we yaduhamagaraho gaho zari kuri whatsapp za nomero ntabwo twongeye kuzihamagara ngo zikunde yohani sengabo ndagushimiye cyane ngushimiye cyane ubwo butwari ni ubugabo ku mu bagabo benshi hari bamwe batinya kwemera abana babyaye bagahora bahunga kandi barabikoze ku bwende bwabo ngaho rero ukomere ugire amahoro y'imana wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ni ukuri namwe imana ibuka mu gihe
agasaro kaburaga
turi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umwana w'umuhungu eduard nzabakuriraho yagiye gushaka akazi ku gisenyi asiga umubyeyi we n'abavandimwe be mu gisuvu nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani baramushaka turakira nyina nyirabarobe everina tuye mu karere ka rwamagana akagari ka runyinya umurenge wa gahengeri umudugudu wa kiyove nari ntegereje ko muzampamagara kuko nari umuntu umpamagarira arambwira ngo ngo yanditse biragenda bari kumwe nturahamagara ngo niba mwarabibonye niba mutarabibonye ntabizi narabibonye rero ndaguhamagaye none mbwira aka ya ndirimbo banza umbwira akazina kawe witwa nde wa mubyeyi we nitwa nyirabarore everina ariko mbere nitwaga everiyana ku ikarita hasohoka everina none rero ibintu bikomeye biratangiye mbwira mbwira washatse kuza muri kino kiganiro ni iki kikuzanye muri kino kiganiro agasaro kaburaga
nabuze umwana yagiye muri icyenda na kane babwira ngo ubu n'ubu naramubuze sindamubona uwo mwana se yagiye ajyahe uwo mwana jenoside yabaye ari igisenyi ntabwo yagarutse yarahunze ntabwo yagarutse yari afite imyaka ingahe
yavutse muri irindwi na rimwe
ubwo ni uvuga ko yari afite imyaka makumyabiri n'itatu muri mirongo icyenda na kane birashoboka yakoraga iki muri mirongo icyenda na kane kuko yari umusore yimeraga igisenyi yabaga ku gisenyi ariko se yahakoraga akahe kazi ntabwo kazi yagiye ku gisenyi yagiye ku gisenyi hageze intambara igitera ntiyagaruka hari abavandimwe mwari mufite ku gisenyi hari inshuti mwari mufite ku gisenyi hari inshuti yari ahafite se yari yagiye agiye kuhashaka akazi nicyo cyari gitumye ajya ku gisenyi icyo gihe yagiye yishakira akazi agira imyaka imireyo kuva icyo gihe ntabwo yongeye kubahamagara ngo ababwire amakuru mbese intambara yarateye muraburana uramubura ntuzi nimba yarambutse ngo ajye muri zayire ya kera ntabwo uzi niba yaragarutse hino agana kigali nta makuru uzi
abahungutse bambwiye ko yagiye kumushakira mu nkambi yari nyamasheke arambuka ashaka ko ariwo mvuka ashaka mu nkambi y'abanyagisovu kuko ariho twari dutuye ngo arambura niko bambwiye ni ukuvuga yuko yarahunze agera muri zayire aza kumanuka hepfo aza kureba abahunze baturuka za nyamasheke wowe wari urahungiye muri iyo nkambi yewe nari ngiye mu gisovu ariko ntabwo nigeze mpunga ntabwo wahunze wagumye iwanyu ntabwo nigeze mpunga n'abana banjye bose ntabwo bigeze bahunga uretse ko bambwiye ngo yabanje kuba ibukavu ngo hafi ya tange abo babikubwiye yuko yagushatse yego ntibambwiye ko yanshatse bakambura undi muntu yarambwiye undi muntu yarambwiye yamubonye ngo ahantu ntikiwuha ngo mu isoko uyu muhungu wawe eduard niba kumva muri kano kanya ni iki kindi ushaka kumubwira birumvikana hashize imyaka makumyabiri n'umunani igiye kuba makumyabiri n'icyenda utazi irengero rye uje hano mu kiganiro agasaro kaburaga umushakisha niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira mbere y'uko turangiza ikiganiro umwana wanjye yari imfura yanjye naramukundaga cyane yego
aramutse agihumeka umwuka w'abazima yambwira akanyura ku ijwi rya amerika akambwira ko agihumeka ariko cyane ndifuza yuko yataha mu rwanda kuko ari amahoro yagiye dutuye ahantu igiko muri gisovu kuko aho rwamagana nahimutse nahaje we yaragiye ntazi ko mpari ahantu narindi ni muri hari komine gisovu ahantu hari hitwa giko urakuze cyane everina nyirabarobe nizere ko umuhungu wawe eduard nzabakuriraho akumva akazanyura hano ku ijwi rya amerika nk'uko ubimushishikarize kugira ngo dushobore kubahuza ngo ushimire cyane kuba waritabaje abagira neza banyuranye ukavuga uti ngomba kugera ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga byambereye ibyishimo bikomeye ku kwakira mubyeyi ukomeze urwo rukundo kandi nkwifurije amahoro y'imana nanjye ndabashaka igihe kirekire ndababura none imana irabampaye umurimo mukora imana ibaha imigisha ya migisha itagabanyije urakoze cyane
agasaro kaburaga
turi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane abana babiri uwamahoro vanessa na ntakirutimana jules bakomoka ibyumba bajyanywe muri canada uwitwa bazizane odeta arabarangisha na nyina wabo wa ntakirutimana uwamahoro akaba umwana w'umuturanyi ari mu ntara y'amajyaruguru akarere ka gicumbi umurenge wa byumba akagari ka ngondore umudugudu wa bukamba umwe ni mwitwa wacu ni uwamuramukazi wanjye undi ni uw'umuturanyi duturanye none se muramukazi wawe niwe wakubwiye ngo uzamurangishirize uwo muturanyi yaragutumye kubera iki ari we ubarangisha impamvu rero muramukazi wanjye uwo yamaze kubyara uwo mwana yitaba imana yego none impamvu ndangisha n'uwo waturanyi ni uko ababajyanye bohereje ifoto bariho bo bana bombi niyo ngiyo naboherereje ababajyanye ni bande ababajyanye bajyanywe na seri jisirene na seri korombe n'abakanadiyene abo babikira bagaheba bakuye hehe abo bana abo babikira rero ubundi babaga ibyumba muri mu ishuri ryari hari ryari sosiyali muri gurupe sikoreye nka sorodamu dibo konseye yego noneho bari mu nkambi bakoraga mu nkambi rusine nibo babakuye rero babajyana kacyiru
uyu sero Giseline na seri Colombe akazi kabo kari ugushakisha abana kwari ugufasha abana bakoraga iki muri izo nkambi ubundi nyine bigishaga muri sosiyali n'ababikira b'abakanadiyene bo muri sosiyali yego yego noneho rero ubwo baje gufasha abo bana gushaka abana bakajya mbese bapfuye batagira kivurira batagira gute ababyeyi babo basize bakabajyana rero kacyiru bakabashyirayo bakabafashirizayo intambara rero iteye muri mirongo icyenda na kane bahita babahugisha babajyana muri canada
ninde wakubwiye ko wabajyanye muri canada
uwabimbwiye ni uwabanaga nabo yitwa mukandezi emerita yego yashakaga nawe kwiha imana abana nabo rero noneho abo bana bagezeyo uwo nguwo wacu yaramumenye kuko yabonye imyirondoro yego aramwitaho rero bakajya bamenya ubwo n'iyo foto niyo bayizanye muri mirongo icyenda na karindwi
uyu nguyu emerita ari aho ngaho mu rwanda
yari mu rwanda ari i kigali rwose n'inimero ze nazishyize kuri iyo baruwa
hanyuma se uyu mwana wamura mu kazi wawe yitwa nde
uwo mwana wamura mu kazi wanjye rero amazina ye aranyuranye kuko yanyuze mu biganza by'abantu benshi yaravutse nyina ahita yitaba imana amaze kumwita izina rimwe ryitwa birori amusigira murumuna we witwa mukasheri angelique murumuna we nawe yamuyihaye mubyara witwa sofiya nyirantamari sofiya nyirantamari nawe niwe wamushyikirije abo bazungu bamubajije izina kuko atari arizi amwita ntakirutimana jiri noneho abo bazungu bo ngo bamwitiye ive ibyo nabibwiwe na emerika ariko irya nta kiruta imana aracyari ifite ntabwo mbizi ibyo pe ababikira jisirene na colombe ntibakiriho jisirene ngo yitabye imana ariko seri colombe yo ngo arahari ari muri canada mu kigo cy'ababikira bene wabo babaga ibyumba muri mirongo icyenda na kane yego uyu nguyu wundi we w'umuvandimwe w'umuturanyi ushakisha mbwira amakuru ye mbwira nawe yageze ku kakira ati babajyaniye rimwe uwo rero ngewe nabakiriho nimero za musaza we niwe mushobora kuzabaza ayo makuru azababwira amakuru ye neza nawe nyine yayitabye imana bamujyana ise niwe wamwitangiye urambwira ko mukuru we ni uyu nguyu karegeya tasiyani yego
iyi se yamwitangiye yamuhaye nde yamuhaye bano babikira yamuhaye abo babikira icyo gihe abatanga yari mu nkambi yamutanze kubera ko adashobora kumurera birumvikana ko uwawe yagiye kubera ko umuramukazi wawe yaramaze kwitaba imana uyu wundi we nawe yagiye kubera kubera ubushobozi buke nta kirere afite
nawe nyina yari amaze kwitaba imana nawe ko nduzi yakuzaniye ifoto ndavuga wambwiye yuko yitwa mukandezi emerita ntabwo yashoboye kugufasha kugira ngo mushobore kubaza bababikira niba hari agakuru k'abana afite iriya foto yaguhaye yakubwiye ko wenda wayimuhaye
mbese we avugana nabo babikira yajyaga avugana nabo bakamenya nabo bamuhaye iyo foto na aderese z'icyo kigo we arazifite merita bazizane mariya odeta ndagushimiye cyane kuba wafashe uyu mwanya mbere ntitwumvikanaga ariko ubu ngubu rwose bimeze neza aho ngaho ingondore ndumva ibyuma bisakaza amajwi bihagera neza ngaho rero ugira amahoro nkwifurije gutangira umwaka neza uzagire amahoro menshi
namwe namwe rwose murakoze cyane imana ibaha umugisha pepepepe utavangiye yego urakoze cyane nawe ukugereho
ni ukuri rwose pe yego ngaho rero umugoroba mwiza
murakoze cyane
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbere yo gusubiza studio ndifuza gufata uyu mwanya ngashimira abantu bose bamaze iminsi bagaragariza ku rubuga rwa facebook ko bashyigikiye kandi bashima umurimo dukora ndagushimira cyane wowe clarice kayisire mukunde nte umunyakanada ukomoka mu rwanda wafashe umwanya ugaha umwanya wo kwisonga wa gatanu w'ineza vendredi de gratitude ikiganiro agasaro kaburaga gifasha benshi mu kugarura amahumbezi y'ukwizera mu mutima mwabaye benshi mwamutije umurindi muvuga ibigwi ikiganiro mbakorera mpimbawe ijwi ry'amerika nimwe tubereyeho nimwe dukorera abashima ibyo dukora mu izina rya bagenzi banjye ndabashimiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyibasubiriremo ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika ususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
diaspora bavugana